You're a bad boy. Five Mudaya. Five Tí bá ṣiṣẹ́ kí wàá jẹ ṣe, àjẹṣe ìṣòro ìran mi ni mo ṣe, ẹlẹ́dàá mi máa jẹ́ gbàgbọ́dọ̀. to my I lójoojúmọ́ tí máa wáyé kí àjẹṣe àjẹṣe àjẹṣe àyà àyà olúwa lift me àyà àyà won't make i fall you never, never. Them say the boy they hot fire fire àyà. They say make I rest, I no tire, tire. Shaping now my song, it just scatter, scatter. From Lagos down to Bagwalada, Bagwalada. Who give me your bless me, they fi share me. I see they share for them, may they cherish me. Bad belle people one day envy me Based on say I be king for my territory When I gather with my niggas say I'm only with the cup This life I'm on a raise and I'm heading to the top As I dey press, I dey pray, I dey seek the sleep I know if you settle for less, why you still they sleep? Now me know waiting at the reason day and night And if you know no be money matter make you fade that side you no fit run my race cause i dey pray for grace and me and my river we dey go higher higher for this life me i no fit settle for less me i no fit settle for less i dey grind i dey pray for the best me no wan dey beg for the bread me no wan dey beg for the bread see this life me i no wan settle for less me i no wan settle for less i dey grind i dey pray for the best me i no wan beg for the bread me i no wan beg for the bread yeah. higher higher olúwa. Them steady, but they hot fire, fire, higher, higher, higher, higher. They say make a rest, and am tired, fire. Shaping on my song, you just scatter, scatter. From Lagos down to Bagwalada, Bagwalada. I